Unoza ubuhinzi n'ubworozi umuhinzi mworozi umusaruro wawe ugana inganda uzagere ku isoko ufite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana mugaga na karwera batumvikana ku ruhare rwa kankindi mu kibazo cya rusiya ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
I- i- none se mukama karame senza wamenya amakuru ya rusiya ego mani ariko senza Eh.
ubu ngubu urumva arageze igihe ntarayamenya Eh.
maze ubu nari nyuze ahangaha ngo nsigire abakozi Eh.
akazi bakora njye gufasha karwera akazi ko mu gikoni mu rugo iwe Eh, ego mugaga yaranterefonnye rero ngo uyu munsi aradushaka nyuma y'akazi Mm, nyamara hari umunsi mukuru da byashyushye nanjye karwera rwose yari abimbwiye kuri telefoni Eh, wabimenye nuko nyine nahise mbibwira manihura Eh.
Ah, umugabo wanjye yaranyobeye yahise anyiyama ngo ibyo ngibyo ngo ntibimurebe Ariko umukama uriya mugabo we bite byo kugwa urabivuga se shaho ha uretse ko nta n'uwamurenganya byihorere yashudikana akagena koko bikaba amahoro aha byihorere mwana Ah, wanjye.
eh, none se mukama ndakumva numvise ya mishinga yabo wambwiraga yo korora ingurube ikatajera Eh, Eh, eh, ngo abageze kure ngo bari gushaka icyororo Ha, byihorere ntukambwira imishinga ya kagina na manihura ukabyara Eh, kubera iki?
jya wicecekera rwose Eh, ntibabanze banoze n'ubworozi bw'inkoko batangiye Ha. umuntu nabwiye ngo ananyubakire ikiraro cy'ingurube yanjye Eh.
niguriye imwe rudori iyo njye niguriye Eh.
bikamunanira ra.
yarabyanze se ubwo se urumva bazashobora korora ingurube nyinshi Ah, ubwo se byaramunaniye se cyangwa byari byabaye kubyangira yewe urebye ngewe mbona ari nko kubyanga kubera iki ariko nahise mwereka yuko nubwo ndi umugore ariko nshobora kugira icyo nimarira Eh, urumva uracyibakira nahise nishakira umupagasi kare kose se.
ndahagarara hariya rwose ndamwerekera nkajya mubwira Eh.
ibyo akora ndebeye ku mfashanyigisho nari naravaye mu Eh, mahugurwa.
ha- harya mukama Sha.
nawe wagiye muri ya mahugurwa yabyo se Eh, nagiye yonyine Ah, cyane sane, ya rwose mpamvu wari kubuzwa n'icyo Senza, kucyubakira se reka Eh, nkubwire yego batubwiye ibyiza by'ingurube ishamu natashye ndimo nshakisha aho nzakura icyororo Reka.
ntabwo ushobora kubyumva ingurube ukuntu ze Ha, byihorere shaka none se mukama uzanshake nkubwire hanyuma u- wubatse bene cya kiraro se cya kindi cy'akazu k'amatafari kora ibyo nabonye abantu b'inanga baharaye reka reka mama we ayo mafaranga urumva nayakura he wabigenje ute se?
nabonye bizansaba gusasa hasi beto Eh, kandi urumva bisaba beto ikomeye eh.
nuko niyubakishiriza imbaho wayishyize mu kibute se kareka Eh, eh.
Mm, naragerageje yewe waragerageje Mm.
unabisubiremo uti rarikeneye na beti ikomeye none amafaranga urumva nari kuyakura he?
buriya rero Eh.
kubera ko ingurube zigira zigira ibiro byinshi Eh.
kandi buriya zikandagiza uturenge duto duto dusongoye Eh, usanga aho rero zakandagiye hadakomeye hacika ibinogo niyubakishirije ikiraro kiri hejuru gishashe imbabari ku buryo amaganga ahita ashokera mu myenge Eh.
akamanuka hasi kandi n'aho hantu nacyubakiye nyine Eh.
hari ubuhaname butuma atareka munsi yacyo Ariko rero- akazu kayo ko ari keza cyane urabivugaho urabizi ntureba mukama Mhm.
ubwo wakoresheje imbabari Mm.
nizere ko wayubakiye n'imbehe nziza ariko senza ubwo urabona nkiri nka ba bandi koko usanga bagaburira ingurube zabo mu ijerekani bakase sokose cyangwa udusafuriya dushaje Baba yo- baba yoroye igitindi.
igatembagaza uko Eh.
yishakiye Eh.
ugasanga ibiryo byabo byanyagiye hasi ahantu hose mu kabira bibaya.
nabyo biteza n'umwanda wa mugani Reka, reka, wawe ntabwo ari ukomeye.
naringize ngo rwose urumva nubwo ndi umukene ariko naragerageje oya nta mpamvu rero.
nayikoreshereje imbehe Yagutse.
y'igiti iremereye Mm.
ikoze nk'umuvuri si uko Hi, ku buryo iriramo rwose Oh, irarya ikisangagura, ubundi bondo ikabibona.
yishyigura ngo ibe yamena ibiribwa uko yishakiye oya nta mpamvu naragerageje Eh, ndumva barabishoboye ye bakadusuzugure nubwo turi abagore Eh.
ni ukuri rwose ntabwo nkubeshya cyangwa uzarangare uzabe warasize imyenge minini hagati y'imbabari zishashe ubwo uzi ibyakubaho Ariko- ingurube yazagirokeramo cyangwa Ariko- yamara kubwagura utwana tukajya dukorobamo aho hasi ubundi tugapfa umuntu hakuranyumvira di waramura iki tugapfa twose tugashira tudapfa se nitwajya tugwa muri izo mbabari hagati Ariko- ariko- tukorwamo ariko senza He. none niba ari uko twiriranwa ukaba undeba ukageza no mu gihorihori Oya, oya, ubanza utajya unyemera rwose oya, ndakwemera mukama burya ndakwemera.
baravuze ngo nta muhanuzi wabo nanjye ndabibonye ko reka ye Mm, nabibonye pe.
oya niganiraga Ufite ukundi kuntu mfata.
oya niganiraga mukama ni ukuri ko imana ndabizi ko ukunda umuntu reka nigendera ahubwo uri no kunkerereza di Ha- hagati aho rero mukama ndakumva mwitegure neza nitegura ibiki se kandi kandi rwose ndakwinginze rwose ntimukate utunyama duto duto tungana n'udupesi ariko Ko ndabazi rwose ntimudukatire twa burusheti Ariko, ariko, Eh, ariko.
nituzishaka tuzaba tuzisanga ku gasantere mu kabari ariko ni ukuri koko oya ni ukuri ubigira ibyawe mukama Ha- hanyuma kandi Eh, nimajyaruguru ndaza kwinyuza mu gikari ndebe uko ungenzaye ariko ariko ariko urabuze anywa n'inda urabuzanwa se cyangwa urabuze kwishima oya genda ariko jya mu kazi nawe ntukajye ubunza inda umva nawe ntukansebye umva umva mukama Ndakumva.
ibindi ndaza ku- kubyimenyera mpageze Wuu!
Eee, Eh, uza turareba ye yego ye yego
none se mukama karame mabo ko nduze amasaha tujyanye urabona abashyitsi bari bu- buhagere twari twahisha yewe amasaha aranagiye byo rero
ko mbona ngiye guhamagara undi mukozi akadufasha si ugira ngo si byo yewe reba uwo uhamagara rwose nubwo wenda yajya mu by'amasuku natwe tugahugira muri uku guteka erega mugaga yari yambwiye ko mbwira kankindi inde ariko namwihoreye mbishaka oya rwose aya we oya ni akankindi rwose yabasha kutuvangira gusa
ariko senza karame paturo koko buri ibintu mbigisha byerekeranye no gufata neza umusaruro no mu ngo zanyu murabikora cyangwa mu- mubisiga ahangaha Eh, bosi rwose turagerageza ariko ntawamenya aho bipfira Eh, nk'ubu ibishyimbo twari twarabikiye imbuto umugore agiye kureba asanga byose byaratabaguritse ari imyenge misa Eh, koko twateye imbuto tuguze
ariko Sinzi rwose.
senza erega burya mu buhunikiro Mm, hakunze kubaho mu dukoko rwose twangiza umusaruro mm.
Eh, kandi rero igihombo kikaba nyine mu gutakaza ubwiza n'ubwinshi bw'umusaruro nta muntu ndetse wese tumwe muri utwo dukoko Mm, dutangira kwangiza imyaka ikiri no mu murima ah, cyane pe umuntu akicara agatimaza ngo warahinze ntamenye ko ibyoni birekereje birekereje byo kanyago bikakwangiriza umusaruro wazajya kureba ugasanga impeke zaratobaguritse Mm, ifu yose yarasesekaye hasi ndeka ntiwareba ni ikibazo rwose cyangwa se nk'umutima w'impeke warakomeretse Si uko- bigatuma zitakaza umwimerere wazo aha ibyo rero ntibitana no kuba umusaruro watakaza uburyohe ndetse ukagira n'impumuro mbi si uko se gusa inavuze kandi no kuba imyaka yavukamo ibintu byanduza indwara niyo yayo nyine n'ukuntu umuntu aba yaravunitse ahinga bikarangira ahombye Eh?
ariko ko mama wa maritine ataje kandi papa yari yaravuze ngo azakorera mu rugo ntiyarwaye kamuhamagare numve
alo
muri aho rusi karame
muraho mwana we muri aho yo nararanye ibyishimo byinshi kuva aho maritina ambwiriye ko wagarutse mu rugo murakoze senzage yanatubwiye ko papa wawe yaduteguriye umunsi mukuru tuvuye mu mirima ngo yishimire ukugaruka kwawe yego ariko papa yari yabwiye karwera ngo uzaze kudufasha imirimo yo kwitegura abashyitsi ubwo se ntiyambuze kuri telefone ko aribwo bakiyinzanira nabyutse nta muriro urimo nyohereza ku gasandire ubwo yakubuze rero none se akazi bakagezeye
ndabona ko akiri kenshi ntawo biragera reka nyaruke nze noneho
none se ko imyaka atari igitoki umuntu atema ajyana mu isoko cyangwa ngo ashyira mu nkono nta muntu wese iyo hajemo ibyo guhunika burya umuhinzi ntabwo yicara ngo agire icyo akaguru ku kandi aba agifite akazi byaba agifite akazi Mm.
Mm. umugore wanjye rero Mm.
yararangaye Ni- rwose yararangaye maze imvura agasana iz'imungu zibyeraramo we zibyeraramo ntiwarura Eh?
ubwo suzi icyabiteye senza hajwe buriya ibintu by'ingenzi bigira uruhare runini mu kwangirika kw'imyaka ni uguhunika ahantu hasanzwe udukoko twangiza ese cyangwa se imyaka ikaba itumye neza mu gihe cyo kuyihunika ah nibyo ibyo birumvikana Mm.
Mm.
hari noneho no kuba hahunikwa hari ubuhehere bwinshi cyangwa ubushyuhe bwinshi mbese hagomba kuba hari mu kigero kiringaniye yego Aha.
Eh, ikindi kandi gikomeye Mm.
ni uburyo bwo gupanga imifuka mu buhunikiro ah ibyo byo ndabizi Mm.
Eh, ndabizi ko tugomba nyine kuyipanga neza hejuru y'imbaho cyangwa amabuye ntikore hasi Eh, Eh.
ibyo rero bigira uruhare mu kurinda imyaka guhura n'ubukonje bwo hasi Eh, Mm.
niko bimeze
mukama mumboreye nabatereranye ariko si njye nanjye mbimenye nonaha rusiya niwe umbwiye ko mwambuze ese ni rusiyo ubikubwiye yego
nta kibazo ariko da aho uzi akazi uragasanze
Mm, waramutse ariko waramutse kanyenyeri
mabuja asariye
yari agiye mu nzu da ngo uriya ndabona agarutse kanki utaye uturutse he? si wowe mbaza si wowe mbaza kanki utaye akazi kawe uje mu biki koko
mabo ngo rusiya ngo yamubwiye ko tumushaka ngo adufashe akazi da
Mm, rwose niko bigenze
none se iki gihe nibwo ubonye ko bikenewe kuki utaje hakiri kare wari uyobewe se ko dufite akazi kenshi muri uru rugo rwose nabyukiye muri gahunda bosi yari yampaye ntaho rero genda uyikomeze maze guhamagara undi uza kudufasha kandi ntabwo yaza ngo musubizeyo urabyumva ariko rwose ntimundakarire sinjye nanjye
igendere ntabwo tukurenganya urazira rimwe n'abandi
yego ngaho mube mwiriwe
Eh, eh, eh, mabu umaze Karame.
gushirika ubwoba neza neza kahindi ntukimutinya nka mbere ukiza Shawe.
ahubwo amaherezo uko nkubona uramwigaranzura rwose naho shi naho shi nagenda ntagenda eh mwigaranzura se se ejo mu gitondo uzaba ewe ubibona gusa ndagushimiye rwose umaze ewe rwose Yewe.
ariko senza ndakumva patro wasanga mu buhunikiro bwanyu hari hasanzwe isuku nke reka wa muntu we cyangwa se mutaranahaye agaciro igikorwa cyo guhungira yewe ngeze ntamenya uko byagenze kuko ibyo mu rugo rwose nabihariye umugore Ah, ariko noneho nabibonyemo isomo Mm, nabibonyemo isomo rwose ngomba kuzabyitaho nkamenya ko buri cyose gikozwe rwose uko bikwiye nzabyitaho neza ahubwo se uretse imungu Mm.
nta mbeba zagabye ibitero mu buhunikiro bwanyu Ah, uravuga imbeba Ah, ugira ngo urwanga ko cose yamaraga kabiri itayicakiye Ah, yarazi ko caguye we Yuuu, yarakoze ni isaza yarakoze pe Eh?
Mm.
burya rero imbeba nazo nimbi zirakanyama oya nizigenda zakamoga uretse kurya imyaka Mm.
burya ziranayanduza si uko se zigashyiramo ubwoya zigatamu ubwoya de Mm. amahurungure yazo uko se inkari zigahangamo n'ibindi bibi byazo ahora n'iki kandi ibyo byose bishobora gutera indwara nka korera si uko hejuru y'izo nkenya z'imbeba kandi rero usibye no kwangiza umusaruro yego zangiza ibikoresho ubitsemo Mhm.
ndetse n'ibikoresho byo mu buhunikiro byose rega birahangirikira reka si ukugira inda nini gusa nini ngome ziriyanyagwa kutazitega rero waba ukoresheje umutego cyangwa imiti yego byaba ari ukorora rwose umwanzi w'umusaruro oya ntagihe ntizigenda rwose patro imbeba ipfu aho menye ibibi byazo nazivumiye ku gahera kera rero buriya rero ngira nari nzi ko zaremewe kubana n'abantu naho kumbe ni umwanzi mubi wabo
muri aho yo uraho mwana wa naringiye ntakuramukije uraho neza yego
izi ntebe se ko wazirunze hamwe bambwiye kuzoza ariko nabanje no kumesa udutambaro two ku meza
Hey, niturangira nibwo nzoza ko amasaha agiye se mwana wa komeza umese utwo dutambaro nanjye nkogereza izi ntebe murakoze kumfasha
ndabona akazi mukamereye nabi da
Eh, akazi ndabona kabaye akazi rwose niko mwiriwe kanki mwiriwe mwiriwe nawe rusi mwiriwe papa Mm.
Eh, niko bimeze Mm.
Eh, none se kanki karame patro Eh, nawe rusiya karame papa enda musohore ziriya ntebe zo muri saro ubundi nze mbereke uko tuzitera yeee reka tubanze iyi ndende Eh, nibyo koko reka tuba ariyo tubanza dore iri mu nzira
mukama karame mabu ndarota cyangwa uriya si kankindi mbona ko aterura intebe
none se nyine urabona atari we mabu iyo ntebe yanjye murayijyana he niko kanyi si we mbaza ni patro ariko wari utubwiye ngo tujyane intebe hanze patiro patiriki musubirize intebe mu nzu de ubundi se ninde waguhaye aka kazi ko gu- kunterura intebe mu nzu muri uru rugo kuba ushaka kwigaragaza gusa nta kende ubwo ndakuzi ndakumenyereye rusi kata tuyisubize mu nzu komeza mwihorere tuyijyane aho papa yatweretse ugize ngo iki rusi ugize ngo iki musubize iyo ntebe mu nzu niko mvuze turaza tuziterurire natwe tuzi cyo gukora warumva turi buziterurire ngende ndavuze ngo nimuzisubize mu nzu umva izi ntebe wazisanze aha papa waziguze niwe utubwiye ngo tuzisohore niba bitagushimishije ugende ube ari we ubibaza urumva urumva iki kanyi ugezeho kusuzuguza umwana koko ndarengana ariko urengana se urengana iki ah baba buretse buretse mbaze mbaze mugaga nisanga atari we wabibategetse uraba ureba ukuntu ndabamerera nabi ndaza tubonane gusa genda umubaze niko rusi mukasoko akariye aha karwera se ntago atubwirwa ko ari umuravumba
Ohoho! Ese ko Rusiya yiyemeje guhangana na mukase ku mugaragaro? Mugaga arabyitwaramo ate? ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri